muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bamwanya inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi rya amerika iravugira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi kuri iyi saha ni ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero ni mujye no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu yutube na facebook radiyo yacu voa maze naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo koko murisanga ku ijwi rya amerika ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga n'ab'imari n'abayobozi ba banki nkuru b'ibihugu makumyabiri bya mbere bikize ku isi jeva barangije inama zabo muri afurika y'epfo nta mwanzuro bagezeho by'umwihariko ku kibazo cy'amadeni cyangwa se imyenda ibihugu bikennye bifitiye ibihugu bikize n'ibigo mpuzamahanga by'imari jeva n'abahanga mu by'imari n'ubukungu bo muri afurika bavuga ko ibihugu bikennye mirongo itanu na bine birimo makumyabiri na bitanu byo muri afurika muri iki gihe byishyura inyungu z'amadeni ziruta izindi zose bwa mbere na mbere muri iyi myaka mirongo itatu ishize urugero nk'uko fmi fmi ni ikigega mpuzamahanga cy'imari nk'uko rero ibyemeza misiri ni urugero ariko yishyuye mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane inyungu ku madeni yayo zirenze mirongo irindwi ku ijana by'imari yinjije mu kigega cyayo zarenze makumyabiri na gatanu ku ijana by'imari bya angola ghana kenya malawi na nigeria nabo rero nyine ibyo bishyura biru- biru- bigera muri urwo rugero rw'ibyo binjiza bimeze bite muri afurika y'uburasirazuba uburundi n'u rwanda nabo barimo turabiganiraho n'umuhanga eme murigo sindayigaya sindayigaya amaze igihe kirekire akora mu by'ubukungu imari n'ishoramari ni umusesenguzi mu by'imari mu ishami treasury group rya sweden bank iri stockholm muri suwede akora ubushakashatsi ku bibazo by'ubukungu by'umwihariko iby'imyenda cyangwa se amadeni n'abatindiye rero mbazanire umushyitsi sindayigaya uraho urakomeye Eh, ndaho ndakomeye mwebwe mumeze mute natwe turaho bisanzwe turabona mbese bwira bucya nuko Mm.
ndagushimiye cyane rero umwanya wongeye guha abanywanyi b'ijwi rya amerika ndumva twaherukanaga mu kiganiro mu bihumbi bibiri na makumyabiri hari mu kwezi kwa gatatu nimba nibuka neza ndagushimiye cyane rero nanone byimazeyo Mm, nanjye ndabashimiye cyane kuba muntumiye kandi koko hari hashize igihe hari hashize igihe kuko eh, ndumva ari muri uwo mwaka kuko mperukana kuvugana namwe Mm.
ndabashimiye cyane n'abatwumva ah, aka kanya n'igihe kindi kizaza Mm. nuko kandi ni umwaka mushya muhire kubera ko ndumva igihembwe cya mbere ki- kitararangira dushobora kon- gukomeza kubwirana umwaka mwiza rwose murakoze cyane igihembwe cya mbere nticyari cyarangira namwe umwaka mushya muhire kandi nizere ko uzababera uw'amata n'ubuki twese rwose kandi ndagushimiye cyane nuko rero ibihugu birafata imyenda cyane wabyi- Yego.
u- uhora ubikoraho ubushakashatsi n'icyo gihe mu bihumbi bibiri na makumyabiri twaganiraga ku by'u rwanda ku myenda y'u rwanda Yego.
kuki ibihugu bikomeza gufata imyenda kandi bivuga ngo ni ikibazo kigenda kiremera kiremera kiremera kurushaho yego em, gufata imyenda eh, njyewe nkeka ko biterwa sinakeka ko nemeza ko eh, biterwa no kuba ibyo bihugu biri mu nzira zo kujya mu iterambere biba bikeneye amafaranga nyine kugira ngo bishore mm, noneho bibashe eh, gutuma nyine iterambere ryabo rizamuka Eh, urugero ni uko nk'umuntu wese wenda tubishyize ku muntu ku muntu mbere y'uko tujya mu gihugu niba ushaka gutangira ah, bizinesi uba ukeneye amafaranga kapitari ukayishora ukabona inyungu ukishyura rimwe na rimwe ukageraho n'iyo myenda ukayishyura ugakomeza ugakoresha yawe n'igihugu rero kiba gikeneye ibintu byinshi kiba gikeneye kubaka imihanda kiba gikeneye kuzana amashanyarazi kiba gikeneye kubaka amashuri kiba gikeneye gushora amafaranga mu buhinzi rimwe na rimwe rero kubera yuko ibihugu nyine kuko biba bitera imbere ntabwo biba bifite em, ingufu zihagije zo kugira ngo zibone amafaranga mu baturage bazo bikaba ngombwa yuko bajya eh, gushaka nyine eh, iyo myenda Mm. Hari- hari n'ibindi bintu rero bi- bigira bitya bigatera ku isi nka covid eh, n'iriya ntambara yo muri ukiriyene na, na, na rashiya bigira bitya bikaza gutya bitateganyijwe ugasanga biteye icyuho mu kigega cy'imari cya- cy'ibihugu cyane cyane nta nubwo ari n'ibihugu gusa bi- biri mu- mu nzira z'iterambere n'ibihugu bikize nabyo bigira bigira bityo bikagira igihombo kuko ni ibintu biza bititeguwe covid rero yasize eh, iteye igihombo gikomeye cyane mu bihugu byo ku isi yose by'umwihariko mu bihugu nyine bikennye em, biri mu nzira zo- z'iterambere Eh, ukibuka ko bakeneraga nyine amafaranga yo kugira ngo ba- bati- ba- bazane imiti bafashe abantu intambara ya rusiya uribuka ko yagiye bitya igatuma ikibazo cy'ingano umugati uzamura agaciro ugasanga ibintu byose mu- mu bihugu byinshi bya afurika ah, icyo bita inflation irazamutse kubera iriya ntambara ibyo rero byasabaga nyine yuko za leta zigira ukuntu eh, zisuganya zigashaka amafaranga kugira ngo zikemure ibyo bintu ariko se u- nyine u- u- wavuze yuko ni ukuyafata kugira ngo bashore ariko ntibunguke bagakomeza bagafata imyenda hanyuma i- i- kandi nanone dufashe nk'afurika ubwayo ni umugabane ukize cyane ku ku mutungo kamere hariho n'ibihugu bifite n'amashyamba meza ariko ubundi za diyama za zahabu za peteroli mbese ibyo byose kuki ntacyo bimarira afurika ugasanga afurika irakomeza gufata imyenda cyane yego hari ikibazo eh, hari ibihugu bihera hasi mm, hari ibihugu bige- bigenda bihera hasi nyine kuko bikennye nta nta nta resuruse bif- bifite kimeza Eh, ariko buriya muri afurika ngewe uko mbibona mu mu mibonere yanjye eh, i- ifite n'ikibazo cy'uko wenda hari eh, a- a- a- uburyo kiba eh, eh, ubu- ubukungu bwabo u- babu- eh, babutwara hari igihe rimwe na rimwe usanga eh, bu- budasaranganyijwe neza Mm. cyangwa se ugasanga amafaranga ntashowe mu bintu bihita bizanira inyungu umuturage sibyo Eh, nk'ubu niba uvuze uti ndubaka umuhanda wo mu mujyi Eh, icyo gihe urumva yuko uwo muhanda nyine uzafasha abo- abo mu mujyi ariko niba utubatse umuhanda mu giturage eh, ugasanga eh, abo mu giturage ntabwo babonye eh, uwo muhanda nyine baracyafite ikibazo Mm?
Mm.
niba uvuze uti ndashyiraho wenda uburyo ki eh, nakubaka kugira ngo wenda aho nabonye amabuye y'agaciro se cyangwa se aho nabonye a- amavuta nshoremo amafaranga Mm?
Mhm.
yego urabishoramo amafaranga kuko wumva ko wenda amavuta kuyacuruza ari byo eh, bizazana inyungu nyinshi cyane mu gihe kizaza ariko ubwo uzaba wibagiwe yuko wenda mu bintu bijyanye na edikasiyo mu bintu bijyanye mu buhinzi aho ngaho harimo ikibazo Mhm.
Eh, hari ikibazo icyo- hari n'ikindi kibazo rero kijyanye nyine no kuba hari amafaranga buriya ava mu mu bihugu bya afurika menshi cyane mm? Eh, bavuga ko a- agenda mu buryo bufifitse mm?
ni ukunyereza mbese amafaranga- kunyereza eh, kunyereza rwose akagenda eh, wenda nguhaye nk'urugero eh, bavuga yuko nko mu bihumbi hagati y'ibihumbi bibiri eh, n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amafaranga nyine anyerezwa eh, mu buryo bunyuranye wenda kutishyura umusoro no mu bundi buryo bwo gucuruza ibintu ukabi- ukabififika agereze nko kuri biliyoni magana inani na mirongo itatu n'esheshatu ubwo ni mu Mhm.
myaka cumi n'itanu gusa Mm?
biliyoni ni miliyari Eh, mu kinyarwanda ni ubwo miliyari yego.
Eh, Mm.
umumiliyari ni mu magana inani kirundi mirongo itatu n'esheshatu z'amadolari Mm,
noneho u- ugasanga byonyine ugasanga umwenda afurika ufite iyo bawugereranyije nko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ugeze kuri miliyari magana arindwi na mirongo irindwi urumva ko harimo ikinyuranyo cya miliyoni ijana miliyari ijana ahubwo urumva ko ijana miliyari ijana eh, Eh.
urumva rero aho ngaho afurika iba iri guhomba Eh, urumva rero harimo eh, i- i- impamvu zigiye zinyuranya izindi mpamvu zigenda wenda zidindiza afurika i- urabona ni ni ibintu nyine du- bihora abantu bari muri mu bintu by'intambara urabona muri saheli urabona aho muri muri utu turere twa region de brarak Mm, biriya nabyo bituma eh, iterambere rihagarara nk'igihugu nka cya kongo ki- ki- nyine ntabwo ki- kizamuka ubukungu bwacyo ntacyo bufasha hariya muri saheli naho abantu ntabwo ugomba kwiga wenda ngo azamuke azabe umuganga avure abandi ntabwo uwo mwanya uboneka kuko abantu bari kugundaburana n'indi uri hasi n'indi uri hejuru ibyo mm.
byose birajya hakaba rero n'ibindi bijyanye nyine na no kuba uh, gutwara na- na- na- wenda n'amafaranga ahari mm, n'amafaranga aba yabonetse mu baturage yaba ari ayo mu myenda n'ukuntu umuntu ayamanejinga mm. iyo witegereje nko mu bihugu byacu eh, byo muri east africa eh, n'ibindi bihugu byinshi bifite eh, icyo bita audit general eh, ni umugenzuzi imari w'imari yego basohora amaraporo ari muri kenya ari mu buganda ari mu rwanda ari ahantu hose yerekana amafaranga agenda ah, adakoreshwa uko agombye mm. Ah, hari ubwo wenda ashobora kunyerezwa ndetse na ya poroje idindira mm, ntibashe kurangirizwa ku gihe n'ubwo irangiza nyuma y'imyaka ingahe icyo gihe nayo hari ukuntu bituma nyine ubwo bukungu butazamuka ugasanga byose bigarutse y'uko icyo uh, ayo mafaranga bayaguzi- ba- ba- bayazanira atakigeraho ku gihe cyangwa se atanakigeraho namba ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira n'umuhanga mu by'ubukungu n'ishoramari eme muri gose indayigaya ni ku bibazo by'imyenda tuvuze muri rusange uko byifashe muri afurika mu magambo makeya turagaruka ku kibazo cy'umwihariko cya afurika y'uburasirazuba akarere rero uburundi n'u rwanda barimo maze rero sindayigaya nagira ngo tudatinze mu magambo ngo tuyigumanire twiharire ijambo dufate n'aba- n'aba abanywanyi b'ijwi ry'amerika bashaka ko muganira rwose barahari benshi bategereje uwa mbere dufite ni ayubu bonaventure ni ayubu halo urahura akomeye ndakomeye ndashima bwira umutumira eh, aho uherereye wowe ego ndi mu burundi mu ma- mu manuko bw'igihugu mu ntara ya makamba muri komine mabanda ye gusha ku ngingo
nashaka kubaza umutumire i- impamvu ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko bikunze gufata ama- amadeni bitari buru- bushobore kwishura impamvu eh, ibyo bihugu bitunze bikunda kuya- kuyatanga kandi bitabona ukwishurwa kwabyo ariko umenya byishyurwa ume- ume- ume- imyenda irishyurwa ariko rero reka kwisubirize nako urakoze cyane Eh, Mm.
icyo ni ikibazo cyiza mm, ayubu uh, abajije Mm, Eh, eh, hari n'indi ngingo abantu tugomba kugerageza kumva impamvu ki wenda n'ibihugu byacu nubwo bifata imyenda bishobora biba byayifashe ku bifite eh, eh, gahunda nziza n'ibitekerezo byiza Eh, ariko wenda mbasubije mu mateka ubundi ibihugu biri mu nzira z'amajyambere kuva kera mu bihumbi muri za miro- igihumbi magana cyenda mirongo irindwi mirongo inani n'ubundi byafataga imyenda ariko hari ikintu cyahindutse kuko ndumva twarabiganiye ubushize yuko ba- basonewe eh, ahashyira mu bihumbi bibiri na gatandatu Mm.
imyenda yabo ikagabanuka ubu rero ikaba yarongeye ikiyongera ariko ikintu cyagaragaye eh, cyerekana yu- n'impamvu bishyura menshi eh, yego ibyo navuze hejuru y'uko ah, amafaranga hari igihe adakora neza se cya- adakora icyo agomba gukora cyangwa akanyerezwa ariko abantu batanga amafaranga ah, ba- ba- babaye benshi ntabwo amafaranga akiva muri world bank na imf zatangaga eh, world Interest bank ni ziri banki y'isi yose y'isi.
imf Mm.
ni ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi
yego mm.
Eh, abo rero bazwiho kuva kera yuko batangaga amafaranga kandi ku ku ku nguzanyo iri hasi eh, ku giciro kiri hasi ariko ubu noneho haje eh, eh, ubundi buryo eh, bwo gushaka amafaranga Eh, abashinwa batanga amafaranga Mm.
Mm.
abashinwa rwose batanga amafaranga Eh, hari n'ibyo bita yirobondi igihugu kigenda kikajya ku isoko mpuzamahanga kikaka amafaranga ibyo rero i- i- iyo uvuye muri ibyo bya world bank bitanga kuza inguzanyo inguzanyo ku ku ku- ku- ku ntuza kuri interest iri hasi ni eh, inyungu n'abashinwa wenda interest ni bashobora inyungu kuba bayitanga Mm.
eh, ku nyungu iri hasi eh, icyo gihe ukajya no muri ibyo bya eurobond eurobond yo ni nyine ba- wishyura biri hejuru eh, kuko ni isoko eh.
Mm.
icyo gihe nabyo ba- bavuga yuko byatumye eh, mu- guhera nibura nko mu myaka cumi n'ingahe ishize eh, eh, amafaranga ibihugu eh, bi- biri mu nzira zo gutera imbere byishyura buri gihe buri mwaka bishaka kwishyura iyo iyo myenda byafashe byiyongera Mm. aho rero si u- eh, ikindi rero kuvuga uti impamvu ki wenda mm, bakomeza kubaha amafaranga em, abashinwa eh, bazwiho yuko ari abantu ubona ba- bafite eh, uburyo bashaka gukora ibyashara na na- na afurika Mm.
Mhm.
Eh, ikindi kandi rero nanone tugomba kumenya na banki y'isi yose ni banki y'isi yose Mm.
Mm, ni ukuvuga ngo ikora akazi ka banki Mm, ntabwo ikora akazi eh, ka kiliziya Mm, ikora akazi ka banki ni ukuvuga ngo nyine iguha amafaranga ivuga iti uzishyura Eh, Mhm.
icyangombwa ntabwo ari uguha icyangombwa ahubwo ni igihugu cyari gikwiye kwireba kikavuga kiti ngewe ndabipanga gute Mm.
Mm. Mm, noneho eh, ya babona ari ibintu biboneye aho nyine niho politike igira yabariya badutegeka cyangwa se bashaka gutegeka bagomba kwibaza bati igihugu cyacu tu- turabipanga gute umwe akavuga ati wenda ati ngendaguza hirya no hino undi akavuga ati ntabwo ari byo nzakora Mm.
ikibazo rero ntabwo ari abaduha imyenda ari abaha ibihugu imyenda ikibazo ni ibihugu byari bikwiye kwicara bikavuga ati turabipanga gute
Nuko, ubwo rero avuze muri afurika y'ubuseruko na afurika y'uburasirazuba ubu ngubu ugereranije afurika y'uburasirazuba yose ifite nk'imyenda ingana gute
Eh, afurika uravuga east africa eee Eh, nibaza ko ku ku ku kubibara ko ntuza ku ku mafaranga exact byangora ariko buriya uko nagiye ndeba nabonye eh, wenda mpereye nko kuri kenya n'u rwanda nabonye bafite nka mirongo irindwi ku ijana y'u- y'u- y'u- y'u- y'u- um, ya gdp ni- ni umu- um, ni umusaruro mbumbe umusaruro bumbe wi- w'intuza wi- w'igihugu cyabo nka Ah.
mirongo irindwi ku ijana Mm. ubwo wenda navuga nko muri kenya harwo nagereranya nka nkavuga nka biliyoni mirongo inani wenda mu rwanda nkavuga nka biliyoni icumi z'amadolari Mm.
miliyari Eh, miliyari Eh, Ah.
miliyari Mm.
aha ubwo ni mu madolari Mm. Eh, i buganda na tanzania ho baracyari munsi ya mirongo itanu ku ijana mm, by'umu- eh, by'umusaruro w'imbumbe w'igihugu Eh, i- i i burundi naho bari hasi yaho ah, nk'aho ngaho um, yego Eh, ariko ubundi nk'ibihugu nabonye kandi biri navuga bi- biri active mm, mu mu buryo positif mu bintu by'imyenda kenya n'u rwanda n'ubuganda nibaza yuko ari aho ngaho donc muri kenya mirongo mirongo irindwi n'u rwanda mirongo irindwi ku ijana n'ubuganda nka mirongo itanu ku ijana Mhm.
by'umusaruro w'imbumbe Mm.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga kuri telefone dufite nduwimana eric seremani nduwimana sabwe urahura akomeye ni amahoro yewe ni amahoro bwira umutumire yaho uherereye
bujumbura mu burundi ye nuko igitekerezo igitekerezo eh, jenali zari yari nk'umwihwezo nara- na- mbona Mhm.
um, ni uko nabonye uravye intango y'umuryango w'ubumwe bwa afurika y'ubuseruko komeza Eh, uravye intango y'umuryango w'ubumwe bwa afurika y'ubuseruko ukaca uraba eh, n'ayo madeni bifise ubwabo basanzwe bafise intambamyi y'ingene uwo muryango ukora kubera intererano z'ibihugu za buri gihugu kimwe kimwe ni ukuvuga uwo imisanzu mu muryango.
kinyarwanda Eh, ni- umwenda imwe- umwenda ikibazo umwenda intuze igihugu buri gihugu kimwe- kimwe kimwe gifise mu muryango w'ibihugu bya eh, by'ubumwe bwa afurika y'ubuseruko Mhm.
noneho hakiyongera ko eh, ntuze umu- umwenda w'ibyo wayo- w'ibyo bihugu rutura ku isi n'ayo mashyirahamwe mpuzamahanga by'ukuri niho ntahuye impamvu ibihugu bwa afurika y'ubuseruko n'intuze n'inshingano zayo zimwe zimwe eh, zitabasha gukoreka kujya mu ngiro ibyo bihugu iyo- uwo mwenda w'ibihugu birutura n'intuzaye n'ayo mashyirahamwe mpuzamahanga acaza nk'umuzigo akananiza ibyo bihugu by'ubumwe bwa afurika y'ubuseruko kugira ngo inshingano zayo zijye mu ngiro Mm.
Eh, ye urakoze murakoze namwe sindayigaya avuze ikintu cy'umuzigo koko inyungu hari ibihugu bifata imyenda amadeni ku nyungu ba- ba- bazisaba in- babisaba inyungu ndende ni ukubera iki nta cyizere baba babifitiye nta mbese mu magambo make Yego.
biterwa n'iki Eh, buriya rero hari hari em, i- ibigo biba bishinzwe gutanga eh, icyo nakwita eh, amanota ahari ikigereranyo amanota yego amanota eh, bakavuga bati dukurikije uko iterambere muri iki gihugu rimeze ati Mhm.
turagushyira muri aya manota mm, Mhm.
eh, bikurikije wenda bakavuga bati eh, uyu nguyu turabona rwose afite ikibazo cy'imyenda gikomeye mm, Mm.
eh, nibyo bita ah, kuba uri muri deti siteresi ni icyiciro navuga wenda cya nyuma hakaba n'undi bavuga bati wenda uri hejuru ariko ntabwo wari wagera aho ngaho muri iyo siteresi bakaba hari undi uri muri modereti hakaba n'undi uri muri lo uri ugeze uri aho ngaho ariko utameze nabi mbese ni Iki kigereranyo- ibyiciro mu magambo make ni ibyiciro hakabamo abafite amanota make cyane abandi hagati nuko hakaza hakaza n'abafite amanota meza rwose ibyo Aha.
rero biterwa eh, n'ubukungu eh, n'uko eh, abo bahanga mu gutanga ayo manota eh, babona eh, icyo nakwita ubuhumeko eh, bw'icyo gihugu cyangwa se n'ako karere eh, barimo Mm.
Mhm, mhm.
Eh, nk'ubu ngubu bavuga yuko eh, nko kubera mbese nk'ibihugu bikennye bavuga nk'ibihugu bikennye nka mirongo itandatu na birindwi mm, Mhm.
eh, bavuga yuko nka- nka- nka- nka cumi na kimwe eh, biri muri siteresi y'imyenda Mm.
ni ukuvuga mbese Noneho- ubwonko bwo bifite amanota mabi bifite amanota mabi Mm.
Aha.
bifite amanota mabi rwose Mm. Mm. makumyabiri na bine nabyo biri hafi kwegera aho muri iyo siteresi biri biri hejuru Mm.
Mhm.
makumyabiri na bitanu bikaba ah, biri moderate Mm. ubwo Hagati mo rero hagati.
eh, nka kenya iri muri muri hayi Mm. u rwanda ruri muri moderate n'ubuganda Mm.
ubwo ni hagati no Eh, hagati ni hagati no hagati Mm.
kenya ikabarusha amanota
ntabwo ibarusha amanota ubwo ni Ah.
ukuvuga ngo iri muri hayi risiki iri hafi kujya muri muri muri muri muri siteresi oh ni ukuvuga Mm.
ubuganda n'u rwanda bafite amanota aruta aya- aya kenya ehe bafite amanota aruta ya kenya kandi Mm.
kenya kenya ndumva i- ari cyo gihugu cya mbere gikize hariya muri east african community yego nicyo gihugu gikize ariko gifite ubu ngubu iyo witegereje nk'amafaranga bishyura ah, ku myenda ni nka mirongo itandatu ku ijana y'ayo binjiza ni menshi urumva ni ikibazo gikomeye aho rero niho Mm.
babireba yego gifite ubukungu bu- bu- bukomeye ariko usanga bishyura amafaranga ah, menshi cyane kubera umwenda bafashe Mm. Mm, mu gihe urebye nka nka uganda yishyura nka kimwe cya gatatu mu gihe u rwanda rwishyura nka cumi n'atatu ku ijana Mm.
Mm.
naho burundi Ariko- ugereranije bwo buri hehe
Eh, uburundi nta mibare yarwo nabashije kubona Mm.
Eh, kuko i- hari ikibazo nyine cyo ku hari igihe utabona imibare y'ibihugu bimwe na bimwe Mm.
Mhm.
Mm, ariko eh, umuntu akomeje agashakashaka ya- ya- ya- yabibona Eh, ikintu nshaka kongeraho wenda kuri aya manota Mm.
aya manota eh, wenda tugiye nko mu bihugu byo mu- byo mu karere n'ibintu biri kuberayo nk'ubu nyine sinzi niba mwarabibonye muri kubera bino bintu bya by'imirwano yo muri isito derasi yo muri congo mu burasirazuba bwa bavuga repubulika yuko- ya demokarasi ya kongo Eh, Ah.
mm, bavuga yuko bitewe nyine n'ibi bintu byose biri kuba u rwanda narwo bashobora kongera kuwuha amanota wenda ari hasi ntabwo babizi neza ntabwo bari babimenya bizaterwa n'ibi bintu by'imfashanyo ba- ba- bashaka kugenda cyangwa se bari kugenda bahagarika Mm.
uko bizitwara Mm. E- i- i- ikintu wenda nasobanura ahangaha eh, kugira ngo byumvikane neza ni uko buriya u rwanda muri ntuza eh, muri bajeti yarwo eh, muri bajeti yarwo navuga yuko nka cumi n'atatu ku ijana ni imfashanyo yego buri mwaka buri Noneho- mwaka buri mwaka bu- eh, buri buri gi- buri yego Eh.
yego noneho eh, makumyabiri n'ane ku ijana ni ni- ni- ni umwenda uva hanze Mhm.
ni ukuvuga ngo rero ariya cumi n'atatu ayo ngayo y'imfashanyo naramuka ahagaze bivuga yuko eh, icyo gihe u rwanda rugomba kuzayashaka ahandi Mm.
sibyo Mhm.
Eh, eh, ni ukuvuga rero yuko um, kuyashaka ahandi deja adahari ubwo hari ukuntu bishobora kugaragara muri abo bantu batanga amanota Mm.
Mm, mm. I- i- i- ibyo byose nyine biragira A- a- abaganda nabo eh, bitewe wenda n'ukuntu babona ibibazo bijyanye eh, n'ibibazo bya politike bizaza hambere amatora y'igihe kizaza hari ubwo naho baba bavuga bati reka turebe uko bizagenda bagereranya nyine bakavuga bati ese bazabasha kwishyura imyenda bizagenda bite bizagenda gute Mhm.
donc ibyo bintu byose barabireba nyine bagatanga ayo manota Mm, ariko kugeza ubu uko bihagaze mm, Mm.
eh, rwose u rwanda ni modereti uganda ni modereti kenya nayo ni ni ni ni high risk nkibaza yuko ari nayo mpamvu bashatse kongera umusoro kugira ngo nyine babashe eh, kwerekana yuko kiriya gipimo cya cya za mirongo itandatu ku ijana kigabanuke noneho bongere nanone basubire nabo kuri modereti nibura Mm.
yego uwo mushinga w'itegeko wateje akaduruvayo n'imyivumbagatanyo yaguyemo abantu nibyo ni byaturutse kuri kuri uwo mushinga w'itegeko wo kongera imisoro muri kenya yego mm.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda imyenda ya- ni ukuvuga amadeni by'umwihariko muri afurika y'ubuseruko nk'uko abarundi babivuga cyangwa se afurika y'uburasirazuba mu kinyarwanda turaganira rero n'umuhanga eme murigo sindayigaya ni umuhanga mu byerekeranye n'ubukungu imari ishoramari ni umushakashatsi ku bibazo by'ubukungu by'umwihariko iby'imyenda nyine n'amadeni hanyuma rero akaba ari umusesenguzi mu by'imari mu ishami treasury group rya sweden bank n'iyi stockholm muri swede kuri telefone dufite tuyihimbaze venuste dismas tuyihimbaze sawa uraho urakomeye yego ndakomeye ndashima ndabona uri muri malawi cyangwa zambia zambia mu rusaka eee nuko urahakora iki se eh eh ndadandaza nuko nuko urahaha ukaronka eh buke buke nyene nawe ufata amadeni se kugira ngo ubone kapitari ihagije Eh, kuko turi oya, eh, turi nta kuvuga madeni- iby'amadeni nta madeni y'ibihugu.
mfata, yego ncuruza bikeya umugabo ikaba ibyanje eee wikoreye mu- Eh.
mu- muri wowe wishatsemo ingufu z'ama- z'amahera urashora uracuruza yego nuko nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo eh jewe mfite icyo mbaza uwo muhinga yego
murabona ko ibi bihugu byo mu- muri ubu burere bwacu bi- bi- bifite ikibazo cyo kwama bifite amadeni ku bihugu biteye imbere mhm none none nk'umuhinga abona hokorwa iki kugira ngo kumbure ayo madeni biyavemwo kuko ndiko ndaraba ibiharuro n'ubushobozi ibihugu biba bifise birerekana yuko amadeni ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere ngira ngo nk'isi izoshobora kuvaho bigifise ayo madeni hoho bizoyariha gute aho naho kugwa iki kugira ngo bishobore kuva muri ako kaga kumbure ibyo bihugu byitwa ko biteye imbere bireke no kuguma bi- bi- biteranya kuko urabye nk'izi ntambara ziba akenshi ziba ku abateranya ntibajye bafise uburyo ati mwebwe gihugu akagwi kamwe ka buriya dushike kuri iki tubahe ingurane iyi muzoyituriye muri ubu buryo none abona aho kogwa iki kugira ngo ibihugu byacu bive muri ako kaga ye tuyihimbaze Eh.
urakoze cyane O- oke namwe murakoze cyane ye eme wamwumvise rero Eh.
ndamuteze amatwi rwose tuyihimbaze ni ikibazo cyiza abajije Em, kugira ngo nyisubize njye numva hari ibintu nka bitatu cyangwa se bine byakagombye gukorwa n'ibihugu bya afurika Eh, ariko mbere y'uko mbitanga nihuse ndagira ngo nsobanurire impamvu yabyo ubwo ndagira ngo mbagarure mu mateka y'uko nyine mu bihumbi bibiri na gatandatu eh, afurika ibihugu bikennye barabi- barabisoneye barabisonera babisoneye bavuga yuko bitabashije kwishyura babisoneye bavuze yuko ubukungu bwabwo budash- butari gukura cyane ngo bubashe kwishyura ibyo bihe ariko nyine habayemo eh, n'ibibazo bi- bi- bijyanye n- n'ibyo bita kirayisisi y'isi ya- ya- ya komoditi yabaye mu gihumbi magana cyenda mirongo inani
ni n'ubu ukuvuga rero- ni ukuvuga mbese i- isi yagiye mu bibazo by'ubukungu isi yagiye mu bibazo by'ubukungu n'ubu tufi- twagize ibibazo by'ubukungu kuko nabivuze kovide intambara ya rusiya na ukiriyene ibyo bi- ni ibibazo bihoraho ubwo rero mu byo nabonye abantu bavuga baravuga bati rwose ati twongere dusonere bino bihugu bati kandi turebe uburyo ki babasha kwishyura ku ku- ku- ku giciro gi- gitoya bafashe amafaranga ati ndetse tunabahe n'uburyo muri iyo myenda bashobora kugira gutya bakazajya babasha ah, kuyishyura bafite ukuntu bahindura eh, ibyo bemeranyijweho ibyo ni byiza ariko ngewe mbona ah, arizo ngingo nk'eshatu cyangwa enye ngira ngo ngaruke nyine nk'uko abibajije ngewe mbona Mm.
hari ikintu nanone ibihugu bya afurika bigomba gukora eh, cyane cyane nyine n'ibyo mu mu- mu- muri east africa nakomoje kuri ariya mafaranga agenda ava mu bihugu eh, mu buryo budasobanutse Mm?
Mhm.
nta mubare mfite w'ayo mafaranga ava muri muri mu- muri east africa ariko rwose ni ikintu bari bakwiye eh, a- abategetsi baho n'ababishinzwe bari bakwiye eh, kureba bakavuga bati aya mafaranga akomeza gusohoka twayahagarika gute kugira ngo abashe Kugira- kugira ngo- kugira akamaro igihugu gukemura ibibazo kugirira Mm.
akamaro igihugu ibyo wenda ku buri mu muturage ubifitiye igihe azagenda nanone arebe muri raporo z'umugenzuzi w'imari wa buri gihugu waba uri mu rwanda waba uri muri kenya waba mu burundi izo raporo zirasohoka zerekana amafaranga agenda gutyo gusa aba cyangwa se n'iyo yaba atagiye ariko n'imishinga iba yakozwe itinze kandi yagombye kugira akamaro igihugu n'umuturage Mm, mm.
I- i- icya kabiri em, nibyo amafaranga araza ashobora no kujya ku mushinga koko o, leta yavuze ariko hari ikintu umuntu agomba kwibaza ese icyo kintu ayo mafaranga eh, uwo mushinga ese ufitiye inyungu umuturage Mhm.
urakemura ikibazo cye mu buryo bwihuse mu buryo busobanutse kandi biratuma nyine eh, ubukungu nawe bumugeraho icyo ni ikibazo eh, kijyanye na politike ariko umuntu agomba kwibaza kandi nshyigikira yuko abafata ibyemezo bazajya bicara bakavuga bati reka dushyire amafaranga mu bintu bifasha abaturage icya nyuma rero ni ukuvuga ngo um, eh, icyo nakwita accountability mm?
ni ukubazwa ibyo ukora ibyo washinzwe Ibyo- abaguye gushinza Mm.
abaturage niba baragutoye bakajya hariya bakakubaza bati twereke icyo wakoze cyane rwose Aha.
cyane rwose Mm. mu byubahiro rero mbagomba abategetsi bo muri afurika n'abo mu karere icyo kintu gikomeje kugenda kibura gahoro gahoro Mm.
Mhm.
ntabwo gihari ijana ku ijana Eh, ariko rero nanone no ku- no ku muturage ubajije icyo kibazo agomba nanone gutangira kusha- kugira ubushake no no kwiyinteresa ku bintu by'amadeni kuko nanone kwiyendereza ni nubwo- ukugira amatsiko no kubikurikirana eh, kugira amatsiko no kubikurikirana kuko hari igihe n'uwo mutegetsi ashobora kugufungurira urwo rubuga ariko ntumubaze ibintu nyabyo kandi biboneye kuko ntabyo ayo matsiko ntayo wigeze ushaka kugira Mhm.
Mm? aho rero ibyo bintu bitatu ni ukuvuga ngo amafaranga asohoka gutyo gusa biri mu mari biri muri za n'asohoka mu mu mu maraporo y'umugenzuzi w'imari gutekereza umuntu akibaza ati ese iyi mishinga iri kugirira akamaro umuturage aka kanya cyangwa se n'imishinga iri aho gusa izamara igihe abantu wenda ntibana ntibazabone n'inyungu ikindi nyine hakavuga bati akabutabiriti ese abo bategetsi bacu baratuma abaturage bavuga kuri ibyo bibazo ese n'umuturage arerekana amatsiko yo kubivuga ibyo bintu birakenewe ibyo ngibyo uvuze bitumye ngera ku banywanyi b'ijwi ry'amerika babiri umwe yitwa nduwamahoro diodone undi yitwa eshadari samuel eme kirisi banditse rero kuri facebook eh, y'ijwi ry'amerika ni ni ubutumwa bwabo ntabwo ari ibyo ngiwe ni- niyandikiye cyangwa ni- nitekereje ni jewe ndaba nabi ni ukuvuga ni jyewe ureba nabi iyo eyase burya mwebwe mubona imaze iki Ko undi akandika ati ese eyase ko ari iy'abategetsi umunyagihugu ntarimwo mu magambo make icyo ndashaka kuvuga u- u- ntabwo abaturage bagira amatsiko cyangwa se ntabwo basobanurirwa nkurikije ibingibi bya- byanditse n'ibyo nawe wari umaze kuvuga mu mu magambo makeya radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira rero ku bibazo by'imyenda imyenda ni ukuvuga amadeni ibihugu bifata hanyuma amaziki ayo madeni amaziki akoreshwa gute nibyo turimo rero tuganiraho n'umuhanga eme murigo sindayigaya kuri telefone dufite ejide amosi ejide we yego uraho urakomeye ndaho ndashima imana hano mu rwanda ariko ejide amosi ni amazina atari aya ya so na nyoko ubundi witwa nde mu izina izina ryawe ry'ikirundi nitwa barebereho joel barebereho yego joel yeee nuko urakora iki mu rwanda se ko numva uvuga ikirundi ndi umuhinzi mperereye mu rwanda mu karere ka burera ni mu majyaruguru eh, y'igihugu yeee ariko se koko uri umurundi oya ndi umunyarwanda
numva gusa nuvuga ikirundi
oya ndi umunyarwanda eee nuko barebereho gusha ku ngingo rero Eh, nkavuga nti ibihugu bigenda byaka amadeni ariko se nkabaza umutumirwa ni ukubera iki ibihugu bya afurika biba bifite umutungo uhagije ariko kuwi- kwishura cyangwa se ku- kuwukoresha ntibijye mu ideni bikanga ni ukubera iki barebereho urakoze yego eee sindayigaya we wamwumvise Mm, namuteze namu- namwumvise rwose Mm.
ikintu ngira ngo nasobanuye ni uko gufata umwenda ntabwo ari bibi gufata amadeni ntabwo ari bibi ikibazo ni icyo uyakoresha Eh, si ibyo rero nyine um, ikibazo nyine ni ukuvuga ngo ibihugu byo muri afurika bakoresha ayo mafaranga neza ariko nk'uko nagiye mbisobanura eh, hari amwe abikora ibyo bavuze ariko umuntu agomba kwibaza ati ese ibyo bakoze birafasha nkawe nk'umuhinzi hari icyo abona gihinduka mm? urugero wenda niba ahinga mu cyaro ese leta yamwubakiye umuhanda ak- akurayo umusaruro byoroshye akawugeza ku isoko mu mujyi no mu karere icyo ni ikintu yari akwiye kureba hirya no hino aho ngaho ahinga akavuga ati birahari Eh, icya kabiri em, hari ayo mafaranga nyine abura icya gatatu nyine hari hari no kubura abantu nyine babivuga mm, bavuga bati ikibazo cy'imyenda kimeze gute Eh, civil society eh, zari zikwiye kuba zihari zitinyuka zikabaza imiryango Ah, itegamiye abategetsi.
kuri leta yego eh, Mm.
iga- i- i- ikaba iri sipesiyarize muri icyo kibazo igahaguruka ikakibaza abadepite bakabivuga I- iyo utavuze ikintu ntabwo eh, ntawe nta n'ukitayeho ndetse n'abo bapolitikiye abo bakora politiki bashobora gukomeza bakabitwara gutyo bumva ko wa mugani niba uwo muhanda udakenewe yo kugira ngo ayo mafaranga y- y'ideni bashyire mu giturage kuko wenda bo bayashyize mu mujyi kuba umuntu atabivuga bakavuga ati wenda twebwe ibyo dukora nibyo Mm.
kuko nta muntu ubivuga Mm. Eh, ariko icyo ngira ngo nongere ngaruke aha ikibazo cy'aya madeni cyari gikwiye kubera eh, cyari gikwiye abaturage bakwiye kukigira amatsiko cyane kubera yuko nk'ubu mwabonye yuko perezida mushya wa amerika yahagaritse imfashanyo yahagaritse n'ikigo cyatangaga imfashanyo usaid Ejo- yego Mm, ejo yahagaritse icyo bita ngo power africa ari umushinga eh, umugenzi we barack obama yari yarashyizeho ibyo rero byari bikwiye kutubera isomo ryo kuvuga tuti ko bo bafite uko babikata bashaka kugira ngo nabo bakate eh, ibyo uko basipendinga uko ba- ba- ba- basipendinga amafaranga yabo Mhm.
twebwe abanyafurika tuba muri afurika turi gukora iki kugira ngo natwe ayo ngayo tuguza tuyakoreshe mu buryo uh, nyabwo Mm?
Mhm.
tugabanye ayo ngayo agenda yibwe ndetse n'akoreshejwe akoreshwe mu bintu dukeneye ndetse tubashe kubu- kubivuga ibi bintu tubiganire tu- tubikemure tu- tu- tubishakire umuti uwumva afite ikibazo n'igitekerezo agitange Mm.
ibyo bintu rero birakenewe cyane kugira ngo iyi myenda itugirire akamaro erega ndibuka twigeze gukora ibiganiro n'abandi bantu ku bibazo by'imfashanyo by'imyenda igenda mu bihugu bya afurika icyo gihe twakoze ikiganiro ku ku rwanda n'u Burundi mu bi- mu bi- mu bice bibiri bitandukanye banki y'isi yose ivuga yuko igice kinini cyane cy'amafaranga ibihugu biguza cyangwa se bibona by'imfashanyo ahita agaruka mu ma- mu mabanki y'ibihugu biriya bifite amabanga akomeye yo ku byerekeranye n'imari zi- zidasobanutse mbese umuntu agakira akabihisha ibyo rero ngo bikorwa ni- ni ni raporo ya banki y'isi yose ntabwo ari kamirindi thomas ubyihimbiye bakabijyana mu- mu- ni ni abategetsi n'abambari babo bari- babagaragiye hafi aho ngaho ibyo bita elite ibyo ngibyo byaranditswe ariko nyine ntibimenyekana wa mugani yego ubwo umuturage se yahera hehe avuga ati amafaranga ari hehe Ko- nta n'ubwo amenya ko amafaranga aba- y- y- yageze mu gihugu yego eh, ibyo nyine em, ni- ni- ni ikibazo nibyo ariko buriya em, murabizi mu rwanda mwahabaye kuva kera Mm, Ah, hari ibintu byagiye biza ah, ugasanga nk'ubu dufite nyine eh, dufite iriya ntuza umugenzuzi w'imari eh, hari amaraporo buriya asohoka ariko ugasanga eh, iyo asohotse eh, asohotse afite ndetse na- na- n'amakuru asa mu bihugu byose binyuranye Mm?
mhm, Eh, icyo rero biterwa nyine eh, ni- n'izi za za institusiyo zikomeye ziba zikeneye icyo bita taransiparensi kugira ngo abantu batange eh, amakuru abaturage babe informed Ni- ni- ndetse ni na responsabilite eh, mbere y'uko n'izo za institution zi- zi- zi- zishyiraho zikabisaba ni responsabilite z'abategetsi cyangwa se abategeka Eh, mu rwanda hari ibyo bita taransiparensi ambasimenti zaraje hari ibintu ubona nyine bishaka kugira ngo eh, bitange ibyo bintu bya taransiparensi ariko rero eh, ibyo bisaba nyine yuko abaturage eh, babisaba nabo kandi bakagerageza eh, ku- kubisobanukirwa niba utazi aho iyo myenda iri yo mu rwanda se cyangwa iy'i burundi ugomba kubivuga ugomba kubivuga ukabisaba uti ntabwo ugenda ubizi ati genda umuhinzi ati nubwo wenda bamwe mu bantu babaye lite baba mu mujyi eh, babizi ariko ngewe mugomba kumpa amakuru mu buryo bushoboka bwose kugira ngo mbimenye Mm? njya numva muri amerika hari ahantu ngo buri munsi umunsi ku wundi haba hari umwenda ugaragara ku buryo n'umunsi Eh.
n'umugenzi eh, awubona Mm?
nibyo Mm. iyo ibyo bintu rero bya taransiparensi birakenewe abakora muri taransiparensi bari bakwiye gu- gu- gusaba leta ibyo bintu bikajyaho abari muri politike eh, bamwe bita ba opozisiyo bagomba kugira gutya eh, bakabisaba ibyo bintu bikabaho Mm?
bakabimenyesha Aho ngaho- abaturage baka- bakabimenyesha abaturage kuko aho ngaho ni nyine n'aha handi navugaga bya accountability eh, navuze yuko mu byubahiro ngomba abategetsi bo mu turere twacu badafite bagomba kugerageza bakabitanga mu rwego rwo kugira ngo i- i- i- bimwe bavuga ngo bya- byo ku- byo kubaka institusiyo zikomeye Mm, ni ibyo ngibyo nyine inzego Ni z'ubutegetsi ibyo ngibyo Ah, inzego z'ubutegetsi zikomeye zishobora nyine gutanga amakuru igihe kiboneye kandi bakabitanga bazi abaturage babwira ntabwo ari gufata ibintu byanditse mu cyongereza neza ukabishyira hariya ukibwira yuko bose babisoma oya ugomba gushyiraho ngo n'uwo muhinzi abisobanukirwe mm.
Mm.
mu yandi magambo dusubiye inyuma itangazamakuru ibigo- ibi- inzego zitabogamiye kuri leta imiryango itabogamiye kuri leta abanyapolitiki Eh, mbese baka- bakagira amatsiko yo gusoma ayo maraporo yose hanyuma bakamenyesha abaturage cyane rwose ndetse n'abategetsi bagafungura n'izo mbuga bimwe bavuga ngo bya furidomu bimwe bimwe nyine bamwe rimwe na rimwe bitari byumvikana neza ariko hakaba nyine urwo rubuga rufunguye abantu bakavuga mm, Mm, bakavuga bati ikibazo cy'umwenda eh, u- u- u- undi ubibona ukundi nawe akabivuga ariko icyo kibazo kigasa nk'aho eh, gikemuka kuko uko bigaragara eh, ni uko eh, ziriya mfashanyo zagiye zigabanuka cyane Eh, urugero naguha rw'ejo bundi ni uko eh, ubu mu burayi ibihugu byinshi biri kugira ngo byongere amafaranga yabo bishyira mu bintu byo- byo- by'ubwirinzi eh, aho no- rero no gukaza eh, ingabo mu z'igihugu.
Bwongereza bavuze yuko bazayakura mu mfashanyo aha.
Eh, muri swideni eh, bavuze ko bazabyongera ariko ntabwo bari babona neza aho bazayakura mu budage naho ni uko Mm?
Mhm.
ariko urumva nyine hari ibintu biri kugenda bihinduka ku buryo eh, ibihugu bya afurika eh, ubuzima byari bimenyeye wenda byo guhabwa eh, buri kurangira U- ubu tugeze mu gihe cyo kugira ngo dutekereze eh, uko ha- ibi bintu bigomba gukorwa iyi myenda nta mwenda wari ukwiye gupfa ubusa mm? ntari n- n- niyo wavuga uti wenda uti muri kenya ati bishyura menshi ati ngiye nishyura makeya ndi muri moderate ah ah yego nibyo wishyura make ariko ntago bivuga ko ari make ukurikije n'ibibazo abaturage bawe bafite Mhm.
n'ibyo ugomba gukora aho rero birasaba rwose yuko habaho ikintu cyo cyo guhindurira imyumvire n'imikorere ibyo bintu inzego zikomeye zigashyirwaho abantu bagasobanukirwa kandi nabo bakavuga bagahabwa na rugari radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite irambona fredi irambona urahura akomeye ni amahoro uherereye he bujumbura ye gusha ku ngingo
Ah, nje nangire mbaze uyu muhinga ku kijanye n'ibi vy'amadeni akabazo ka mbere nomubaza nihe mpanuro yoshobora gutanga kugira ngo ayo madeni batoye agire ingaruka nziza ku baba bayatoye ku bihugu biba vyayatoye ko ku ruhande rwanje iyo deni ni ryiza birafasha irasahiriza cane byihuse mu gihe haba hari ikibazo ikibazo namubaza ni uko impanuro yotanga kuri ivyo- kuri kuri izo kuri ayo madeni atangwa kugira ngo bigire ingaruka nziza ku gihugu kiba cyayatoye Icyo ni ikibazo cya mbere ariko icyo ngicyo ndumva yari yagikomojeho Ah, ah, aka kabiri ikibazo genda kuba kubaza nakomeye mubaze hamwe izo ayo madeni boreka kuyatora ivyo bihugu arabye biba birimwo hari ico byogira ingaruka mbi canke abo babihevye kubitora bakiyungunganya ku byo baba bafise urashaka kuvuga ingaruka mbi mu bihugu bitanga amadeni oya mu bihugu biyatora irambona Eh.
urakoze cyane Mm.
sindayigaya byagenda gute rero usibye ko Eh.
muri- wari- usa n'uwari wabivuze ariko ndabona irambona ashaka ibisobanuro kurushaho Mm.
yego oya kugira ngo eh, bi- nyine ayo mafaranga y'amadeni akoreshwe neza ntabivuze nyine ni ukuyashyira mu- mu- mu mishinga nyine izanira umuturage eh, inyungu no? ako kanya kandi kihuse no kugira ngo nyine a- a- a- atagenda nyine batanyereza Eh, ahubwo ikintu avuze aravuga ati ati ibyo bihugu bi- bibyanze ati byatwara iki Eh, nyine nk'uko nabivuze hambere ni ni ubuhitamo bwa buri gihugu hari n'ibihugu bidafata imyenda myinshi ibindi bigafata indi myinshi eh, kandi umwenda ntabwo ari mubi Eh, ariko rero nanone ikintu wenda natekereza ibihugu ni uko ubona eh, afurika hari ukuntu i- i- ijya muri politiki wenda ntiyumvikane cyane ukabona hari ibintu bidindira nka east africa ubundi cyari igihe cyo kwisuganya ririya soko rya east africa nk'uko barivuze rikajyaho rigatuma abaturage basirikira ba- bagacuruza bakabona amafaranga ibyo burya nabyo bishobora kugabanya uburyo ki ibyo bihugu byajya bi- bijya gushaka amadeni kuko ubundi abantu bashaka amadeni kugira ngo bashakire utuza abaturage babo abantu bashaka amadeni kugira ngo bubake imihanda ariko burya ufunguye isoko gahunda ya east africa biriya bya integration bigakunda eh, ibyo hari ikintu byagabanya buriya donc kwikusanya eh, birakigabanya cyane cyane ahubwo Mm, mm. hari n'ibindi rero ubu ngubu bisigaye bihari bya remitansi bya diaspora abantu bohereza ndetse amafaranga mu bihugu za politiki nyinshi zo kubishyigikira nabyo zirahari izo nazo zakongerwamo umuti cyane hakenewe nyine yuko ikintu twubaka ikintu cya social capital abantu bakabona ko bari hamwe kurusha uko abantu bitandukanye icyo kintu kirakenewe rwose ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite marcel ndakeka ari marcel twagirayezu twagirayezu we akabazo kagufi cyane kubera ko igihe kiragiye yego ikibazo ni kigufiya cyane kandi ni kimwe nashaka kubaza umutumirwa ibijyanye n'ubumenyi bw'abanyagihugu ntabwo bishobora kuba intandamyo yo gutuma ya mafaranga aza ntabwo icyo amarira bayafashe n'umwe akomeza kwiyongera kubera ko wenda batse inguzanyo yo kubaka umuhanda abashinwa cyangwa abanyamerika bayatanze bahise bohereza abatekinisiye bo kubaka bya bikorwa remezo kandi ku giciro kiri hejuru bigatuma n'ubundi amera nk'asubiye iwabo ibyo ntabwo bishobora kuba intandamyi kubera ko badakoresha abakozi babo ubwo bumenyi tutaragira bugatuma ya mafaranga twagurijwe n'ubundi tubishyura menshi kubera ko yasubiye iwabo ku kiguzi kiremereye ku bw'abakozi babo twakoresheje muri bya bindi baduhereye inguzanyo
twagira yezu urakoze kandi mbwira umutumirwa ko uri ikibagabaga i kigali ye sindayigaya byagenda gute rero yego ibyo avuze ni byo iyo ukoresha umunyamerika cyangwa umushinwa umwishyura amafaranga menshi mu gihe ukoresheje umuntu wo mu karere ntabwo umwishyura mwebwe birumvikana ariko ikibazo nyine afurika yakomeje kugira kandi ni ibintu byagaragaye muri hari raporo ya world bank yabyerekanye gushora mu bumenyi ni ikibazo gikomeye cyane cyangwa ari ikibazo gikomeye aho rero hari n'ikindi kivuga kiti ni ahantu navuga nti ese amafaranga y'ideni bashobora kuyafata bakayashyira mu muhanda wo mu mujyi cyangwa se bari bakwiye kuyashyira muri segiteri y'uburezi kugira ngo abantu bazamure ubumenyi aho nyine ni amahitamo y'abantu bo muri politiki n'abo ngabo bategeka ibyo bihugu ariko bikaba ngombwa yuko hazamo nyine icyo kintu cyo kugira ngo abantu baganiremo akawuntabiriti abaturage nabo bakabona ibyo bashaka kuko iyo umuntu utamubwiye nyine ngo umusobanurire yuko agomba kuyashyira mu burezi agakomeza akayishyirira nyine mu muhanda wo mu mujyi ugasanga nta kintu nta kintu byungutse aho rero ugasanga nyine kuko nta bumenyi tuzanye abakozi bo hanze bagaca amafaranga menshi icyo ni ikibazo nibyo
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twaganiraga na eme muri gosi ndayigaya ni umuhanga mu by'ubukungu imari n'ishoramari ni umusesenguzi mu by'imari mu ishami turejari gurupe rya swede banke isoko muri suwede nuko mu munota umwe sindayigaya imfashanyo zigize gutya zigahagarara rimwe kuri rimwe inguzanyo zigahagarara rimwe kuri rimwe ni ukuvuga ko ubuzima bwahagarara muri biriya bihugu byacu birashoboka ko ubuzima bwahagarara ariko ntabwo ari bwose kuko tugomba kwigirira icyizere kuko hari ibikorwa hari ibikorwa birahari ariko urugero byaragaragaye yuko usaid yahagaritse imfashanyo igihe cy'amezi atatu ariko hagiye habaho nyine ibibazo hagiye habaho ibibazo mu bihugu binyuranye bagiye babiripotinga ibibazo bijyanye na malinitirisiyo hari amaporoje yagiye ahagarara icyo ni ikibazo kuri leta kuri guverinoma ku rundi ruhande ariko burya hari ibintu afurika nayo yikorera ku giti cyayo niba u rwanda rushobora kureyizinga mirongo itanu n'icyenda ku ijana rwa reveniyu kenya ikareyizinga andi nk'ayo ngayo muri takisi ni uko bishoboka ni uko bishoboka ibyo rero bishoboka bari bakwiye kongeramo izindi ngufu bagerageza gukora ibyo nahoze ngira inama y'amafaranga asohoka mu buryo butemewe bakareba ukuntu rwose bayahagarika bakamakinga shuwa yuko amafaranga bashyira mu mishinga izamura umuturage kandi bakanamakinga shuwa yuko habaho participation y'abaturage ibitekerezo binyuranye bakemera bakaganira bakikusanya kurusha uko bitandukanya n'ikindi kibazo cy'intambara bagasa nk'aho babishyira iruhande kuko kiri guta umwanya munini cyane iyo urebye ibera muri congo no muri saheli ya- ki- ki- gitwara ing- intambara zirica ntizi ntacyo zimara Ntacyo zimara.
ntacyo zimara Mm.
imwe muri go sindayigaya ndagushimiye cyane rwose namwe murakoze namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika iyo muva mukagera mbashimiye cyane ko muri ba mudatenguha maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama
ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa watsapu woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga jya ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu vowa aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango Hey, yeah, na, na, na. We have been waiting for you, Agasaro. Your family, they are very happy to see again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi ry'Amerika rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango
It's a MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo, vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabone
yerekeye benshi ejo heza nayo